iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu mugoroba w'umunsi wa mbere itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri studio indwi muri kumwe na oriyani itanga ishaka na thomas kamirindi ikaze rero muri aya makuru
ibisigira ibirazwi mu ngabo eh, ku mvo z'akazi eh, tuzobivuga ariko haragira kugira ngo abariko bariyandikisha ntibamenye abizinjira hakiri kare ingene bangana mugabo ni kuba bizwiho birazi uwo ni Ga- colonel gaspar baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi avuga ku bitigiri by'abazokwinjizwa mu ishure kaminuza rya gisirikare hubahirijwe ubwoko nk'uko biri mu masezerano y'arusha muri eritrea komisiyo ishigikiwe na onu iragiriza bamwe mu bategetsi b'iyo leta kuba barakoze ibyaha by'ubwicanyi n'itotezwa rya kiremwamuntu iyo komisiyo igasaba ko hashingwa urubanza kuri bo
muri etiyopiya abantu ibihumbi bibiri bari bafunze kubera imyigaragambyo bamaze kurekurwa
muri venezuela muri venezuela ku nshuro ya mbere mu myaka ibiri umukuru w'igihugu nicola maduro yagiranye inama n'imigwi itavuga rumwe nawe
naho muri siriya abantu barenga ibihumbi ijana na cumi bari muri gereza zitandukanye ayo ni amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini tugiye kubashikiriza mugume ku maradiyo yanyu amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri etiyopiya thomas nyine aho ngaho muri etiyopiya uriyane nk'uko umaze kubivuga minisitiri w'ingabo z'igihugu siraje fegesa yatangarije abanyamakuru ko abantu ibihumbi bibiri bari bafunze kubera imyigaragambyo bamaze kurekurwa nk'uko yabisobanuye aba bantu babanje guhabwa amasomo ku birebana n'itegeko nshinga ry'igihugu gukunda igihugu n'amahame remezo y'ikinyabupfura nyamara rero bamwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu si uko babibona nk'umuryango human rights watch watangaje uyu munsi ko icyo leta ya etiyopiya yita amasomo n'amahugurwa ahubwo ngo bigizwe n'ibikorwa by'iyicarubozo imyivumbagatanyo y'abatavuga rumwe na leta yatangiye mu kwezi kwa cumi na kumwe mu mwaka ushize muri etiyopiya byatumye leta ishyiraho amategeko y'ibihe bikomeye bidasanzwe abantu amagana bayiguyemo abandi ibihumbi n'ibihumbi batawe muri yombi ariko umubare wabo nyakuri ntuzwi bamwe kandi bafungirwa ahantu hatazwi nk'uko abatavuga rumwe na leta ya etiyopiya babyemeza tukiri muri ako karere k'ubuseruko bush- bur- uburaruko bushira ubuseruko bwa afurika komisiyo ishigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ku matohoza y'itotezwa ry'agateka ka muntu muri eritrea irasaba ko hashingwa urubanza canke hagashigwaho sentare idasanzwe ku vyaha vyagirizwa bamwe mu bategetsi b'iyo leta muri raporo ya onu yasohowe mu kwezi kwa gatandatu guheze bavuga ko hari abategetsi muri leta ya eritrea bashobora kuba barakoze ibyaha by'ubwicanyi n'itotezo rya kiremwamuntu ikiringo kirenga imyaka mirongo ibiri muri iyo raporo iyo komisiyo ivuga ko habaye inyuruza ugukubagura ugufunga abantu igihe kirekire atarubanza baciriwe n'ibindi byaha harimo ubwicanyi bwagizwe n'inzego za leta ivyo bishikirizwa na shila ketharuf yahoze ari umwe mu ari- yahoze ari umwe mu bagize uwo mugwi w'iyo komisiyo y'abantu batatu akaba kandi intumwa ya mbere yarungitswe na onu muri icyo gihugu kugira amatohoza mu nama yabaye ku biro vya onu ku itariki mirongo ibiri n'indwi z'uku kwezi kwa cumi yamane greber umuhanuzi wa perezida wa eritrea yaraneguye iyo raporo avuga ko atana akamaro abona ko kugira icyo ayivuze ko kuko biboneka neza ko iyo ntumwa ya onu ihengamye
ijwi rya amerika noneho tujye muri siriya abantu barenga ibihumbi ijana na cumi bari muri gereza zitandukanye za leta iz'abarwanya leta n'iz'imitwe y'iterabwoba nk'umutwe wa leta ya kisilamu al nusra ishamikiye kuri al qaida leta ya siriya yonyine ubwayo ibitse mu bihome byayo abantu ibihumbi mirongo cyenda na kimwe barimo abagore n'abana barenga ibihumbi umunani ibi biratangazwa n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu wigenga Syrian Network for Human Rights wemeza ko muri aba bantu mirongo irindwi na batanu ku ijana bafatwa nk'abashimuswe ku gahato barazimira abandi bantu bashobora kuba barishwe abatavuga rumwe na leta ya siriya bohereje i geneve mu busuwisi intumwa zabo zisanzwe zibahagarariye mu mishyikirano y'amahoro kuganira n'intumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye kuri siriya stefan de mistura kuri iki kibazo cy'abantu bafunze cyangwa se bazimiye muri siriya no kumusaba rero kugishyiramo ingufu kurushaho kuri bo kubafungura cyaba ari ikimenyetso cy'uko impande zose zishaka amahoro koko intambara yo muri siriya yatangiye mu kwezi kwa gatatu mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe imaze guhitana abantu barenga ibihumbi magana ane abandi bantu barenga miliyoni cumi n'ebyiri bavuye mu byabo cyangwa se bahungira mu mahanga inama nshingamateka y'igihugu cya libani yatoye komanda w'igisirikare michel aoun mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ibyo bibaye mu gihe hari haciye imyaka irenga ibiri hari uruhagarara rwa politiki kandi atamutegetsi ayoboye icyo gihugu aoun umutama w'imyaka mirongo umunani n'umwe yaciye arahira mu mabanga y'umukuru w'igihugu agira cumi na gatatu ako kanya nyine yiyemeje kunagura urwego rwa politiki n'ubw'ubutunzi bw'igihugu yongera asaba ko haba ugukorera hamwe nyako hagati y'imigwi ya politiki itavuga rumwe naho ashigikiwe n'incabwenge z'abakiri bato bize ntibamwiyumva ko ku bijyanye n'uruhara yagize mu ntambara ya gisivire nako murantunga yabaye muri icyo gihugu hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo irindwi na gatanu kugeza muri mirongo icyenda aoun ava mu mugambwe wabo mu bwoko bw'abayisilamu b'abashiyite ba hezbollah akaba yaronse amajwi mirongo umunani n'atatu ku ijana na mirongo ibiri n'indwi bivuye mu masezerano ya politike yagizwe imbere y'ayo matora aho batangaza ko yategerezwa ku gutora said al hariri mu kibanza cy'umushyikiranganje wa mbere uwo nawe akaba ari umuyisilamu wo mu bwoko bw'abasuni
hano muri leta zunze ubumwe za amerika abaturage amamiliyoni baritegura amatora yo kuwa kabiri w'icyumweru gitaha naho inzego z'umutekano ziritegura ko hashobora kuba imvururu nyuma y'aho umwe mu bakandida donald trump wo mu ishyaka ry'abarepublikani atangarije ko amajwi ashobora kuzibwa abantu mirongo itanu n'umwe ku ijana mu gihugu cyose bagaragaza ko bafite impungenge zikomeye ko hashobora kubaho urugomo nk'uko bitangazwa uyu munsi mu cyegeranyo cyakozwe n'ikinyamakuru usa today na kaminuza yitwa suffolk university ubusanzwe bimwe mu byumba by'amashuri bikoreshwa nk'ibiro by'itora ariko rero bizafungwa kuwa kabiri utaha cyangwa se amatora yimurirwe ahandi nk'uko abayobora ibyo bigo by'amashuri babisaba komisiyo ishinzwe amatora naho rero minisiteri y'umutekano minisiteri y'ubutabera n'ikigo cy'ubugenzacyaha fbi batangaje ko bafashe ingamba zikomeye zo gukumira no guhashya imvururu zaramuka zibaye mu matora yo kuwa kabiri
murabandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho tuvugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderesi yacu ya email ni radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com kuri facebook na twitter aderesi yacu ni radiyo yacu ubu naho ni wa mwanya w'amakuru yo mu biyaga binini yarusha muri tanzania hariko habera inama y'iminsi ibiri ihuza imiryango ya afurika y'ubuseruko esi ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya Uh, union européenne mu gifaransa hamwe n'ikigega cy'isi yose fond monetaire international abari muri iyo nama bararabira hamwe ingene abanyagihugu bokura akarusho mu isoko rusange muri afurika yo mu buseruko pierre claver niyo nkuru ariyarusha arabiducira ku mayange amasezerano yo gushyiraho isoko rusange hagati y'ibihugu bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko yashizwe ko umukono n'abakuru b'ibihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda atangura kuja mu ngiro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi abaserukiye umuryango w'ubumwe bwa buraya n'ikigega cesi yose babona ko abanyagihugu babwirizwa kuba bamaze kujya ku vyamwa vy'ayo masezerano inyuma y'imyaka itandatu bavuga ko vyinshi biri mu nyandiko ariko kubishira mu ngiro bikaba bikiri ikibazo cane cane ivyerekeye kwidegemvya atanzitizi mu kuja gukorera mu gihugu bashatse canke kuharangurira imigambi itandukanye abo basanzwe batanga uburyo bwinshi kugira uwo mugambi uje mu ngiro bavuga ko bibabaje kubona ivyo gukora bikiri vyinshi cane cane ko hakiri ibihugu nka Tanzania kigisaba viza yo kuhaba canke uruhusha rwo kuhakorera bifise agaciro karenga ibihumbi bibiri vy'amadolari y'Amerika ni hafi miliyoni zine z'amafaranga y'amarundi mu myaka ibiri gusa ahandi naho ugasanga hari ibihe by'umutekano muke bituma nko hagati y'u Burundi n'u Rwanda uruja n'uruza rw'abantu n'ibidandazwa bitoroherezwa icegera ca kabiri c'umunyabanga mukuru wa yase yavuze ko nubwo inzitizi zitabuze ko vyinshi bimaze gukorwa mu masezerano agenga isoko rusangi ni nako jean rigi umunyabanga ntayigayezwa mu bushikiranganji bujejwe iyinjira ry'uburundi mu muryango wa afurika y'ubuseruko abibona ni uyu mwidegemvyo turiko turarondera w'abenegihugu w'ibidandazwa bishire bizane bunguke biteze imbere bateze imbere imiryango yabo bateze imbere ibihugu byabo umuntu w'icanguzo canke w'icangugu mu Rwanda ashoboye kuza i Burundi uwundi akaja mu Rwanda akaja i Kampala akaja i Dar es Salaam iyo miryango yuguruye yo muri Sudani y'Epfo umuntu agashobora kuraba ico umutunga cy'i Burundi imitahe yaje ni myinshi ari mu bintu by'amabanki ari mu bintu byo gutega kazoza akabantu insurance n'abagwizatunga baraje amafaranga basaba abakozi kugira barawuhusha gukuza gukora hamwe byavuyeho ahandi byaragaragaye yuko abakozi novuga b'abahinga professionals nk'abubatsi hariho amasezerano yuko abo bahinga muri iyo mice y'ubuzi bashobora kuja gukorera mu kindi gihugu mugabo ibihugu bigaheza bigasinyiranira amasezerano naho biruko Jean Rigi ashimangira ko hakiri byinshi byo gukura mu nzira kugira ngo abanyagihugu batembere baje kwiga bashore ibidandazwa vyabo canke baje kuba aho biyumvamwo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko asaba ababijejwe ku mpande zose gushira ingufu hamwe kugira inzitizi zihari zihave ku nzitizi z'ibidandazwa aho bigaragara yuko ibidandazwa bimwe bimwe bifise ingorane urabya akaranga kavyo izindi ngorane iriho naho hari hasinywe amasezerano y'isoko rusangi hariho ibibazo bimwe bimwe bitari byahinyanyuwe na cane cane mu ruja n'uruza rw'ubuzi services ibibazo tukibiharirako ayo maperimi tukayakura abatwara amabanki nkuru bo mu bihugu bitandatu bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko bamenyesha ko iyo nama yo kurabira hamwe ari intambwe isoko rusange igeze yotanga intumbero yo gushika ku ikoreshwa ry'ifaranga rimwe ariko bakavuga ko intambwe ikiri ndende mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu niyo amasezerano y'ifaranga rimwe yashigwa ku mukono bitekanije ko iryo faranga rimwe ritangura gukoreshwa mu myaka umunani iri imbere ni ukuvuga umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane hagati aho babona ko babwirizwa gukorwa ivyigwa vyinshi vyo gushira ku rugero rumwe amafaranga yo mu bihugu bitandukanye vya afurika y'ubuseruko atanganya agaciro pye clavine nkuru yarusha ku bw'ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika noneho tujye mu rwanda aho leta yashyize hanze urutonde rw'abasirikari makumyabiri na babiri b'abafaransa ivuga ko bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane bamwe muri bo bari no muri ya raporo yitiriwe mucyo kuri iyi nkuru dutega amatwi asumita kaboyi
komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya jenoside cnlg igaragaza ko iri tsinda ry'abasirikare makumyabiri na babiri ryasohotse kuri uru rutonde ryagize uruhare mu bikorwa by'ubwicanyi bwibasiye abatutsi ntabwo ari ubwa mbere u rwanda rurega ubufaransa kugira uruhare muri jenoside nyuma y'aho ubufaransa busohoreye inyandiko zisaba itabwa muri yombi ry'abasirikare bakuru ba fpr baregwa kugira uruhare mu ihanurwa ry'indege y'uwahoze ari umukuru w'u rwanda yuvenali habyarimana u rwanda narwo rwatangiye gusohora amazina y'abanyapolitike n'abasirikare bakuru b'ubufaransa ruvuga ko bagize uruhare muri jenoside jenoside ya mirongo icyenda na kane mu rwanda ku isonga ry'urutonde rwasohotse ku rubuga rwa komisiyo yo kurwanya jenoside haza gilbert kanova uyu yari umuyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa bya gisirikare akaba yari umujyanama w'umugaba w'ingabo za jandarumuri z'u rwanda ashinjwa kuba yaragize uruhare mu ishyirwaho rya za bariyeri abasivile benshi biciweho hagaragara kandi kuri uru rutonde kapiteni didier tozin wahoze ari umujyanama mu bya gisirikare wa perezida habyarimana kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda kugeza mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu raporo ya cnlg ivuga ko uyu mukoroneri yagize uruhare mu gikorwa cyo gutoza interahamwe no kurwanya fpr mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu uyu musirikare bivugwa ko yarwanije bikomeye amasezerano y'amahoro yarusha iri tangazo rivuga ko ingabo z'ubufaransa zari zikuriwe na generali ranizade zagize uruhare rutaziguye mu bikorwa by'ubwicanyi n'ibikorwa by'ivangura ryibasiraga abatutsi hagati y'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na mirongo cyenda na kane komisiyo kurwanya jenoside ivuga ko ibi byemezo byafatwaga ku rwanda byabazwaga kwemezwa na generali komisiyo yo kurwanya jenoside mu rwanda umuyobozi wabo dr bizimana jean damascene amaze kubwira ijwi rya amerika ko iyi raporo yasohowe ije ikurikira ubundi bushakashatsi komisiyo isanzwe ikora buri gihe inama zari mu kucyumuta ariko muhisemo gusohora urwo ruhare eh, rw'abasirikare ni uko eh, ubushakashatsi tubukomeza tubukurikiza igihe cyose ni- ihurira n'iki gihe kuko ari cyo gihe cyari kigize kugira ngo eh, noneho twandike ku basirikare U- hanyuma harakurikiraho iki nyuma yo gusohora uru rutonde twebwe buriya icyo twakoze mu- mu nshingano za komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside ni ukwerekana imwe mu nshingano dusabwa ni ukwerekana ukuri kuri jenoside yakorewe abatutsi eh, no guhangana n'ingengabitekerezo yayo ndetse n'ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe abatutsi amazina y'abasirikare b'abafaransa n'ibikorwa bagiye bakora kuva muri mirongo icyenda kugeza muri mirongo icyenda na kane kugaragaza noneho abantu n'amazina yabo n'ibikorwa bagiye bakora aha n'aha bishobora kuba eh, byanakurikiranwa no mu nkiko ku rutonde rw'abasirikare makumyabiri na babiri kandi hariho itsinda ry'abasirikare bahoze mu cyitwa operasiyo tirikwaze amazina y'abo basirikare yari yanasohotse muri raporo yitiriwe mucyo yasohotse mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani iyo raporo igaragaza uruhare rw'abafaransa bagize muri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda general jean claude lafourcade wari ukuriye icyiswe tirikwaze nawe ari kuri uru rutonde bivuga ko iyo hatabaho ubufatanye bw'abasirikare b'abafaransa bari bari mu cyiswe operasiyo tirikwaze ibyaha byakorewe icyangugu kibuye na gikongoro bitari kuba uru rutonde rugaragaramo na colonel jacques rozier bivugwa ko ari we watanze amabwiriza yo kwica abatutsi bari bahungiye mu bisesero mu cyahoze ari perefegitura ya kibuye urutonde rw'aba basirikare ruje rukurikira urwasohowe na komisiyo yitiriwe mu cyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani iyi komisiyo yo yasohoye urutonde ruriho abantu mirongo itatu na batatu rwashinjaga leta y'ubufaransa uruhare rutaziguye yagize muri jenoside yabaye muri igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside yamaze kubwira ijwi rya amerika ko bo bakoze intambwe ya mbere yo gusohora urutonde izindi nzego zizakurikirana aba bose basohowe kuri uru rutonde mu butabera asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini arabandanya igisirikare murantunga ibiharuro by'imiryango- by'i- by'imiryango ihunga inzara yaturutse ku ruzuba rubandanya kwiyongera mu ntara ya Kirundo eh, bi- bibandanya byiyongera buramatari mercure ntankahomba w'iyo ntara ya kirundo asaba ishyirahamwe ryita iby'imfungurwa ku isi pam gufasha naho nicole jacquette icegera cy'umuyobozi wa pam mu burundi avuga ko aho ibiharuro bigeze pam ataco yo kwishoboza kuri iyi nkuru dutega amatwi jean bosco ndarurinze mu ndwi iheze ibiharuro byatanzwe n'uburongozi bw'intara ya kirundo byavuga ko imiryango ibihumbi bine imaze guhunga inzara uno munsi merikiyo runankwabomba buramatari w'intara ya kirundo yatangaje ko imiryango imaze guhunga imaze gushika ku bihumbi bine n'amajana atanu yabivugiye mu nama yo kurabira hamwe ingene gutanga imfungurwa ku bari basanzwe baronswa imfashanyo na pamu byagenze kumbure mu mwaka mwari gutembera mukabona nta ngorane nyinshi zihari turetse ibyo tumazemo iminsi probleme euh, d'ensoleillement probleme euh, de manque de kwa- agira ati ikibazo dufise ni cy'uruzuba rumaze iminsi gwaka mu makomine atatu ariyo busoni bugabira na Eh, ntega makumyabiri na tatu akaba ari wagiye afatwa n'uruzuba rwinshi cyane akaba harimo mbere n'abamaze guta ingo ubu environ 4500 ménages ont ati imiryango ishika ibihumbi bine n'amajana atanu yarataye izayo iyirenga ibihumbi mirongo indwi mu mazone atandatu abangamiwe ikeneye gufungurirwa 70 000 ménages ont besoin de quoi manger.
buramatari w'intara ya kirundo yasabye ishyirahamwe mpuzamakungu riraba iby'imfungurwa ku isi pam kubandanya rifata mu mugongo intara ya kirundo Nous remercions PAM à l'œuvre combien humanitaire déjà.
turashima cyane ibikorwa by'ubufasha bya pamu mu ntara ya kirundo Nous avons aussi reformé notre demande.
twarasubiye kwandikira pamu tuyisaba kubandanya kudufata mu mugongo twizeye ko izobikora mu byo yoba ishoboye Nous espérons, nous comptons euh, dans les moyens possibles que vous allez toujours continuer à nous prêter main forte.
kuri uwa mbere pam iri kumwe n'abajejwe intwaro bariko bihweza uko itangwa ry'imfungurwa ryagenze ku miryango yatowe ko ibabaye gusumba iyindi ryagenze iryo tangwa ry'imfungurwa ryari ryabaye mu makomine ya bugabira busoni na ntega mu mpera z'ukwezi kw'icenda gushika mu ntango z'ukwezi kw'icumi uyu mwaka nicole jacke icegera c'umuyobozi wa pam mu burundi avuga ko nyabuna abakeneye gufashwa bakomeje kwiyongera Euh, chaque année, euh, il y a des mouvements euh, saisonniers euh, de, de buri mwaka haraboneka abanyakirundo baja kurondera ubuzi ahandi bakagaruka irima rigeze ariko uno mwaka imvura yatevye cyane kugwa amezi abiri yose bituma abagenda biyongera na musitani wa komine bugabira yemeje ko babandanya kugenda Je viens de parler avec l'administrateur euh, communal de Bougabira qui confirme en effet que euh, ces départs euh, continuent. Euh, nous essayons de maintenir les gens le plus possible ici au Burundi.
turagerageza kugumiza abantu mu burundi kuko gufashiriza umurundi mu mahanga bizimba amakungu Revient beaucoup moins cher à la communauté internationale que de les aider à l'extérieur.
icegera c'umuyobozi wa pamu mu burundi avuga ko aho ibiharuro bigeze uno munsi pamu ataco yoba igishobora gukora yonyene Donc nous essayons à tout prix, mais malheureusement, nous ne pouvons pas faire ça seuls. Nous avons reçu nivyo turiko turagerageza ariko aho bigeze ntavyo twoshobora twenyene euh, qui, euh, selon lui, qui mentionne des chiffres vraiment euh, euh, très très grands de vulnérables. Euh, il parle de 72 000 même turavye ibiharuro duhabwa na buramatari w'intara ya kirundo dusanga abantu barenga ibihumbi ijana na mirongo itandatu bakenewe gufashwa ni vyiza ko amakungu yohaguruka Euh, on en vient à un chiffre de plus de 160 000 euh, personnes à Kirundo qui seraient en vulnérabilité. Et donc il faudra que toute la communauté internationale se mobilise.
nicole jacke avuga ko ishyirahamwe mpuzamakungu oni n'intumwa z'umugwi w'igihugu ujejwe gukinga impanuka no gutabara abahuye n'ibiza hamwe n'abandi bagira neza bagiye gushika mu kirundo ikizobashikana muri iyo ntara ni ukwiga ibikenewe kugira barabe uko bugarukira ku banyagihugu bashonje kuri uwa gatatu niho bazotangura ico gikorwa mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika radiyo ijwi ry'amerika igisirikare cy'u Burundi ntikiramenya ibitigiri by'amoko y'abanyeshuri bashyashya bazajya kwiga muri kaminuza ya gisirikare isikamu ubusanzwe amasezerano yarusha avuga ko mu nzego z'umutekano z'u Burundi hagomba kubamo abahutu mirongo itanu ku ijana n'abatutsi mirongo itanu ku ijana kuri iki kibazo cy'abanyeshuri bashyashya bagomba kwinjira isikamu mugenzi wacu frederic nkundikije yaganiriye na colonel gaspar baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi koroneri baratuza aratangira avuga uko ibintu byifashe
rwose ukuvuga yuko tutaramenya ibitigiri byo kwinjira ibitigiri birazwi mu ngabo eh, ku mvo z'akazi eh, tuzobivuga ariko haragera kugira ngo abariko bariyandikisha ntibamenye abizinjira hakiri kare ingene bangana mugabo ni kuba bizwiho birazwi gusa tuzobibabwira hageze ubu uye ntibikenewe dusaba yuko gusa biyandikisha hanyuma niko byaba bigenda imyaka yose ama ku bijyanye naho kuvuga uh, ibitigiri by'amoko hariho ibiri mu mategeko uh, bivuye ku masezerano y'arusha eh, hakaba na rusanzwe meheruka kuba yagizwe n'inama nkenguzamateka abo rero nibo bazoca batanga intumbero baravye ico batoye ingene eh, bimeze Eh, aha twe twisunga amategeko tuzaca tubikora amasezerano yarusha avuga ko mu gisirikare ho kwinjira abahutu ibice mirongo itanu ku ijana n'abatutsi ibice mirongo itanu ku ijana ivyo bintu bizokubahirizwa ahubwo bavuga bati inzego z'umutekano no kwivuna abantu mu kiringo kizotegekanywa n'inama nkenguzamateka nta rwego na rumwe ruzoba rurenza igitigi ca mirongo itanu ku ijana biri no mu bibwirizwa nshingiro aho rero niho baza bararaba kugira ngo bakosore aho bahariho eh, uburi- u- kumbura ibitigiri vyinshi bisumba ibindi nico nico inama nkenguzamateka ijejwe eh, gushira mu ngiro yisunze cane cane ibwirizwa nshingiro rya- ry'igihugu cacu mwavuze icegeranyo cakozwe mu biganiro vyabaye mu hagati mu barundi ivyo ico cegeranyo kivuga iki kuvyerekeye ico gitiri c'abasirikare bo mu bwoko butandukanye icegeranyo cy'ibiganiro byavuye hagati twebyo ntibiradushikira ntibinaturaba muri iki gihe ahubwo hariho umugwi gusa twebwe wagiye kuraba ingene rusansu ingene yaba ariko barinjira ariko biragenda aho bagejeje igitigiri ni n'uwo mugwi wonyene nayo abindi nta nta bindi nta bandi baraduha intumbero kuvuga ngo twogira uku n'uku inama ahubwo nkenguzamateka niyigejwe kuraba bitigiri ingene bingana muri izi nzego zacu mu gihe ico cegeranyo coshikira inama nshingamateka ibiharuro biri mu masezerano yarusha byohinduka si ukuvuga yuko birinda ahubwo baragize rusansuma basinze aho bigeze icyegeranyo kuko nibo batanga intumbero nibaramuka bagisohoye turazi yuko hatazogera aho binjizwa kitarasohoka bazohemba batanga intumbero bati ibitigi twabonye mufise ni ibi hakeneye ko mwokuzuza abangana gutya ahandi bangana gutyo intumbero batanga gusa n'ahandi dutegereza gukurikiza amategeko asanzwe ahari bisunze ibitigiri nk'uko bisabwa mu ibyizwa shingiro mu gusozera nashaka ndababaze mu gihe muzaba mumaze kuronka icegeranyo mu gihe inama nshingamateka izo bimaze gushinga ivyo bitigiri vy'abasirikare binjira mu burundi hisunzwe ubwoko bwabo ikibazo co kumenya ubwoko nyakuri bw'umusirikare umwe umwe ntigishobora kuba ingora bahize ikindi kibazo ni uko ivyo vy'ibitigiri abahutu bangana gutya abatutsi bangana gutya si ibintu vyo mu binjana vyarenganye vyataye igihe kimwe cyo cy'ubwa mbere kugira ngo umuntu amenye icyo ari niwe yivuga ntawuza kubimuvugira hanyuma nk'uko byose bibera ku mugaragaro uwihenze akavuga icyo atari barabimanika ku migwa mikuru y'intara aho baba bakoreye ibibazo barazinanye ubusanzwe rero yanditse ibitari iby'icyo atari baraheza bakaza bakabiraba kuko byarashitse no mu myaka iheze ubwa mbere tukora iki gikorwa uwo basanze yanditse ibitari vyo bonyene nibo bamwivugira bagenzi babo babana bazinanye bati uyu yabeshe sivyo uwo nawe rero ntibantaheza ngo yakigwe kuko muri izi nzego ntitwakira abantu babesha utanguye kubesha noneho ukiri hanze urumva uzanye iyo ngeso mbi yohava akora nabi kandi agejejwe kurongora abandi mu rwego ruhambaye hama kuri ibi navyo muvuze yuko hoba ari vyarenzwe na bike nta na kimwe carenzwe kuko ntibyavuye mu masezerano y'abanyepolitiki bavuze bati kugira ngo injyane z'amoko zagiye ziraboneka mu nzego zinyuranye zigabanuke hoba ubungane bw'ibice mirongo itanu ku ijana mu rwego rwo kwibuna abantu n'umutekano aho urumva amategeko akiriho akimeze uko duteza kuyubahiriza twebwe tugakurikiza uko babyanditse nibabihindura baheva twisunge uko bizoba bimeze colonel gaspar baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'uburundi murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye yego murakoze namwe
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turagana ku musozo w'aya makuru mureke rero tubabwire muri make uko twabagejejeho ku nshuro ya mbere mu myaka ibiri umukuru w'igihugu cya venezuela nicola maduro n'abanyepolitiki bamushigikiye bagiranye inama n'imigwi itavuga rumwe nabo mu ntumbero yo guhagarika indyane za politiki ziri muri icyo gihugu ahanini abatavuga rumwe na perezida maduro basaba ko umugambi wahagaritswe wo kugira itora rya referendum usubire ushigwe mu ngiro hano muri leta zunze ubumwe za amerika abaturage amamiliyoni baritegura amatora yo kuwa kabiri w'icyumweru gitaha naho inzego z'umutekano ziritegura ko hashobora kuba imvururu nyuma y'aho umwe mu bakandida donald trump wo mu ishyaka ry'abarepublikani atangarije ko amajwi ashobora kuzibwa muri eritrea hariyo komisiyo ishyigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ku matohoza y'itotezwa ry'agatekakazi na muntu ivuga ko hari abategetsi ba leta bagize ibyaha ibyaha bitoteza agatekakazi na muntu n'ibindi byaha byinshi bipfuza ko barengukishwa imbere y'ubutungane muri etiyopiya leta iratangaza ko abantu barenga ibihumbi bibiri bari bafunze kubera imyigaragambyo bamaze kurekurwa imyivumbagatanyo y'abatavuga rumwe na leta yatangiye mu kwezi kwa cumi na kumwe mu mwaka ushize muri etiyopiya inshuti rero mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika aha ni naho duhereje ibiganiro byacu mwari kumwe naho yanitanga ishaka na tomasi kamirindi mukomeze munogerwe n'ibiganiro bya radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.